tla re bone gore puisano ya rona e re ntseng re baakanyeditse re letetse le me um eh, sethuntsha molelekeng ke clinical psychologist go tswa ka ko g k family health clinics ka mo pretoria north gore rona re le bomma kgotsa wena o le mma o ka tswa o le mošwa o ka tswa setse o ikgolela o kgotsa o ikgoletse kgotsa e le kgale o godile mo kgwebong e seng ka dingwaga o godile mo kgwebong mme go na le bana mo teng o kgona jang gore o netefatse gore kgwebo ga o itlise mo lapeng ka maikutlo le maikutlo a mo lapeng a o itse ko kgwebong re balansa yang dilo tse bomme e sentse ba dirisa ba dira ka di ka ba dira thata ka maikutlo a rona ke tle ke ipotse gore bona bona ke mang a dirang ka bona mme se sa dumela tlhema eh, ke dumedise le bamamedi le siame mang mo ngwageng o mošwa kere re tsheame tle re o fumane le lona le o fumane monate re o bone ke o re mo ona ma re mo gona ee ya tle ke botse potso ya ntlha fela ma mo ngwageng ke go botse potso engwe gore lona ka gore le khenika maikutlo a rona letsatsi le letsatsi lona le khenikiwa ke bomang le rona re na le ba re phethang okay um <laughs> o tla fitla gore le rona ntse re na le di-psychologist tsa rona ene ka gore ga ngata o tla fitla re bereka plekeng a one mm. so go ba go nna bonolo gore re ne re fumane nako ya gore re bue re bue ka maikutlo a rona re fane eh, tshetso mo lemong mong so gobaneng e botlhokwa thata ntho eo e botlhokwa ne haholo mm, ka gore ka nako e nngwe latle re le re le re hee a kere rona ba bang nako nngwe go na le motho e leng gore ga go diragetse so se se rileng ko tirong um wa se tsaya o ya le sona gae ga robale robala le sona o mm. tsoga le sona kgotsa ko mm. gae ga go diragetse so se se rileng se se seng monate wa se tsaya o ya ka sona ko tirong ko kgwebong ena mm. ebileng a e simolotseng a batlang gore e mo tsweletse pele segolo thata yang bomma re na le tselele tselele tsele nako nngwe gona anong ngwana ka go nna ntse go sokodisa mo gare ga ngwaga ke nako ya di-results tsa matric wa ipotsa gore mm. o a o siame mm. ah, and then o ya ko tirong o hirile batho ko tirong gape o tsena ko go bona re balance yang botshelo boma ke eng gape tse di re kgotlha-kgotlhang tse re ka tshwannang ke go di beela ko thoko re itse keng hak tsamaela kwa <laughs> eh, wa itse ntho e buang ka yona mme ga e bobele um wa tseba ha o na le ntho e o hlophang kampa ntho e monaganong wa hao ha mm. o bobebe gore e ntshe mm. um ke ntho o tla fumana ha o bua so gore eh o tla nka tsa go gae o di ise ko ko mmerekong o nke tsa ko mmerekong o di ise ko gae go botlhokwa re le batho gore o leke go ikhopotsa gore gana e ke ya ko tirong e ke ya ko gae gobaneng ga o fitlha gae o tlisa tsa ko mmerekong batho ba ne ba se teng mmerekong o fitlha o ntshetsa bogale go bona mm. gantsi ga o tseba gore ko lapeng gao tsa lapa la gago ke tsa lapa la gago ke mo o fumanang supporto teng ga mm. o tswa ka mo ofising ya gago o tseba gore e e etsagetse mo mmerekong fela ke na le suport-o ko gae ga ke fitlha ko gae nka ba bolelela gore ai ne ke sa tshware ya monate ne ke sena tsatsi le monate ka teko ba o fe tshegetso e seng gore o ntsetsele o fitlhe o ntshe di-frustration tsa gago le maikutlo a gago wa ntshetsa baneng wa kena o raya katse mo monyako gore mm. gore o <laughs> mm. botlhokwa gore o fumane tsela ya gore um o controle maikutlo a gago gore mm. dipleke tse ke dipleke tse pedi tse sa tshwaneng ene ha o na le support-o mo family ya gago ba o tsheetsa ba lelapa la gago bana ba gago go ba bobebe gore um o tsebe gore le ha go na le ntho e tsagetse mmerekong ga ke fitlha ko gae ke fumana tshegetso ga o tlhokagale gore ke ntshetse maikutlo a le ko bona ke ntho ya go leng botlhokwa gore lelapa la gago le be le mofuthu mm. lelapa la gago e be mo o tsebang gore ke mo o llelang ko teng le tsa ga o etsagetse sa ko gae go botlhokwa gore o be le motho o e leng gore o nka bua le ena um le ga o nka ba le molekane wa gago o tsebang gore o tla mo founela pele mfomong o ya mmerekong go mo jetse ka mathata a gago gore o ntshe fela maikutlo a le o nang le ona ene ga o lwele ka mo gae ga re re o lweleleng tate o botlhokwa gore le lokise ditaba tsa lona go botlhokwa ga golo gore ha leng ka gona le di lokise pele o ile robala o tsetsa ha o tsewa go sane ga gona mathata a le ene le gore o tsamaya le ona o ya le ona mmerekong ha o ile bana le bue ka taba e o tsetsa go sane e ska ba gore o na le morwalo o wa maobane so re leke ka tsela tsohle gore re re lokise matlhakoro a le mabedi and e nngwe ntho e, e botlhokwa gagolo ke gore motho a itlhokomele mm. a iphe nako ka nako e nngwe o tla fitlha gore mmele wa lapa kelello e ya lapa wa gathana wa utlwa gore koloi ga o iphusa o sa e service gore go tlo etsagalang o na le mo e tlo mm. tsamaya e staka mo tseleng mm. so le mmele wa rona o jalo o tla fitlha gore ga o sa itlhokomele wena mo moyeng o sa itlhokomele mmele wa gago o sa tlhokomele kelello ya gago E o tla fitlha gore ga o ntse tsamaya nako ga o sa copa le dintho tse ngata le se se senyane se etsagalang ko mmerekong e ba ntho e golo ka gore mmele wa gago le tlhaloganyo ya gago ga e sa kgona go go di gotlhela ga kere mm, mm. so dintho tseo di bohlokwa thata memolelekeng batho ba ntlha ba o ka tlotlang le bona ha dilo di sa balance tsa ka mo lapeng le ko mmerekong eh ha ke re batho ba ntla ke batla gore ke ke go fe sedinyana la gore ke bua ka batho ba ntla mo botshelong ba gago ke ba lapa la gago mm-hmm. ba o robalang le bona o tsoga le bona moso le mm-hmm. moso um ke ke nako e feng ya dingwaga tsa bona mo ka tlotlang ka gore nako nngwe o e etse lefatshe ga le tlhole le tshwana le maloba eh dilo tse ding mm. ha ha o di bua ko ntle o ka re wa re tsamayang le go bua le di phatlalatsa di go nwa mm. ditee ka mm. tsona <laughs> you know um ke nako e feng le gona go botlhokwa go le go kana kang go bolelela bana ka gongwe ka di-frustrations tsa business ya gago ne le ka gong batho ba o dirang le bona mo businesseng ka gong ke leng diwele ke nole ke di-business partners mm. but le le le le le mamolelekeng ke di-business partners and ha ba kae kae go na le mo ke teng ha go a siama teng and then ka mo gae bana ba itse mama ke o na le business mm. o e dira yang gore o e, e, e balance ka mo saeteng la bana gore e business e teng mara ga se gore go tletse tletse o itse ke ntletse ntletse ke na le mathata le mamolelekeng le ke nole mara ke batla bana ba tlhaloganye ke ke dira yang mm. ke ba bolella yang ka AGF eng feng le gona um bana ba botlhale bana ba bona ga ne a si a sa siama mo moyeng yeah um o nka se ba jetse tse tsotlhe ka nako e nngwe o tla rojetsa ngwana ntho gantsi wa moimetsa ga kere mm. so go botlhokwa gore le ga o bua le bona o se ka ba jetsa gore um me ke nole ke handrogile ko mmerekong or you know mm. obaneng ka tsatsi le leng ba ntse ba tlo kopana gape le nne ke nole and-e ba tshwanetse ba mofe respect ga kere so mm. go botlhokwa gore o bua jwang le bona um nka se boleletse tsotlhe motlhomong ga o tseba gore ai ka tseko ke gotla mmerekong um dintho ga di a tsamaya gantle ko business um eh, mara a ke batle bana ba ba affectege ke ntho o a ba jetsa fela gore wa tseba bana ba ka ka tsekwa ka ba letsatsi le monati mm. ntho ga le tsamaya pila ko mmerekong ga kere ga mm. le mpona ke didimetse o oh, ga se ore ke kwatetse lona mara go na le se sa ntshwareng gantle ko mmerekong ga kere ga e ba ke mathata a tšhelete um eh, kgwebo ga e tsamaye ka sentle ka mo ba batla tšhelete ya di-school fees ka mo ba batla tšhelete ya di-trip o ba batla difounu eng o kgone go nna le bona fatshe gore ei bana ba ka tseba keng kgwedi e business ha ya yetsa hantle mm. ke kopa le nkenele le mphe nakonyana gore ha ke eh, ha dintho di lekile ke tla tseba go le one two three gore o a ba jetsa fela ga o ba imetse ka mathata a gago ga kere gobaneng bana ba re rata kere ba re utlwela bohloko ha re utlwile bohloko le bona ba utlwa bohloko so go ya ka gore o itshisa jwang mo bona go tsetsa ba se inka e ba e le yona ko sekolong o fitlhe bjanong le bona ga ba sa phela monate ba warite gore e mama ga kgopi bjanong ka ditšhelete so go botlhokwa tsela o e behang ka yona mo bona mm. le ngwana four years o tla bona gore e mama ga shapo ka tekwa ke wa khona nna le yena gore ke dinyana ya e mama ga tsewa pila today or mama dintho di tsamayng hantle mmerekong ne eh, mama o batla go ithoballa fela thirty minutes nyana and then o tla tla aufana ba gago o itse e mamolele mm. ka nga o bua ka bana ne mm. a ke kgone go tlhaloganya gore wa ire sa tlhaloganye gore bana bana ba utlwa ka age e ko tlase gore ga o morara e re mama roba le bekenyana ne o ska o ska mm. tlhodia wa e o tshameka sentle ebile ba bangwe ga ba tlhodi o tla ba re he ee mama robetse Hmm, ba tlhaloganya <laughs> ke mangelo e mang a tlhaloganyang thata haholo ene ba utlwa gore bona ba bona le bona ga se mo moyeng o seng teng o sa se seemong se siameng ba bona gore a ah, mo go na le bothata mo mama ga shap ene ha ngata o tla fihla ba etsang ba no iblame bona ba nagane gore ke bona ha ke mm, mm. mm so e botlhokwa gore re bolele le bona motho a buisana le mme sethuntsha molelekeng ke clinical psychologist go tswa kwa g k family uh, health clinics ka kwa pretoria north mme molelekeng ke kopa re lebelele ke ra ke na le um kgatisonyana fa ke kopa re e reetse re utlwe gore tshedi o a reng o itse mothonyana o ke mo rata gore mara ke itse gore a reng gompieno ke no le nthumetse kgatiso ya gagetla tla re utlwe gore a reng letsatsi pele ga ke ya mmerekong ke checka pele gore go tlhokagala eng ke kgone go baakanya dilo tsa ka nako so sa ntlhela ke tsoga ra tlhapa bagolo re make sure gore le bana ba tsena ba tla ba tlhapa ke dira breakfast ga ke hetsa ke kgona gore anong ke ko di-meeting tsaka solang ka ntse ke le mo di-meeting go na le tse dingwe tse ke di shebeletseng le ko pele go baakanyetsa matsatsi a mangwe a tlang o tla kry-a gote ga gote ga gona eng tsa scafting ga gona eng tsa uniformo dipene di a shorta stationary sa shorta di-school meeting hela jalo jalo in the process ke nna ntse ke checka gape le di-email go bona gore a gona le di-business people ba e leng gore ba batla gore ke ba arabe ka nako eo yaanong ke ne ke gore phone ya ka e dula e le on alert gore ke fa di-emails le di-calls le di-sms ga ke boela mo ntlong e ka nna maybe gore ke motshegare kgotsa ke afternoon ke motho go ba pitsa tshwanke ke a tee go jewe mo ntlong a go hetsiwa ke dikotlolo bana ba tlhapile ka gore ke tlabe ke na le mo nthusang ba jele ba go apara dipijama ba tsena mo dikobong o tshwanetse tlhokomele gore ga o na le bana if o na le makwalo o kry-eng a tswa ko sekolong go na le di ke tsa tshwanetseng a di dire ga o kitla kgona gore ba la sa itse gore ba di dirile ka gore bo mme ba ba re thusa ba bangwe mo maatlong a rona a ba kry-a monyetla o kalo wa gore ba ithute go bala ore ba itseye dikolong yaanong um ke dilo tse tshwanetseng ke ditlhokomele kore ke nna overall player um eh, mme neng o tla bo kry-a gape gore glope e hedile mo kamoreng ya metshwanetse o e baakanye pompo di a thunya ga re na le show communicata le di stylist tsa gago le di-makeup artist le di-band members and nna ke motho ke ratang go reetsa thata re tlabe re dutse re discatsaneneng ke a rehearsaleng ke a boa a ke kgotsofetse ke siame ke tla gae a koloi e tlhatsitse ka gore ga tebile sa tlhatsiwang dijakela dilo tse dintsi mo nakong e nnyane tate pele ga performance yaka ke rata gore ke ikhutse lentswe la ka le kgone go robala sentle nna ke traveler e ke paka dilo tsa ka sentle ka nako kore ke motho e leng gore ke rata go shebelela gore a dilo tsa me di lolane pele ke inaanaga inanaga bagaetsho ke a leboga re ka se lefe letsatsi le ka phirima kana e eh, ke lebogile thata gore le le nthetse le rata raki ure la ba korinta be molelekeng eh, wa itse gore wa utlwa gore mme a le mong fela a le nosi go ntsi yo eh eh kore wa bona bjanong ke ga mmele o tlo fitlhela mo o reng nna ke sa khona bjanong yo go botlhokwa gore metshedi a fumane thuso le batho matlela thuso a mara ga se eh, eh. gore nako nngwe ga o ipone gore mm. energy o nang le yona e, e, e e dirang ke re e dirang e nna go tla yang molelekeng gore o kry e le ntsintsintsi kore dilo tse tshedi a di buang ke a di gopola gore <laughs> di teng mo botshelong go tla yang go tla yang gore motho o bo iphitlhela o na le energy e o kgona go di dira dilo tse ebile o sa bone phoso e, o sa bone bothata next maare go na letsatsi le leng ne mm. o utlwa gore yo ai a ke re wa tlwaela go ba ne nako mo ebile o tlo ba le schedule jaanong o tshwetse ba gore ketsa so ketsa so ketsa so ketsa so mm. mara le mmele wa tlwaela mm. wena wa tlwaela mm. a ke re ke ntho tse tlwaetse go e etsa metlha le metlha fela ka ga o boletse ga ya lokela mmele wa gago ntho eo obaneng ke utlwa gore ga ona mo a fumanang gore a phomole ga ona mo a fumanang gore a nke nako a re e ke nako ya TB ke mm. tshwanetse ke tlhokomele TB ka nako e mm. so go botlhokwa thata gore mo o nka kgonang gore o nka fumana thuso mm. fumana thuso e se ka ba gore ke wena a etsang dintho kao fela e, e, go botlhokwa re shebe le di-age tsa bana ba rona gore bana ba ke eng se ba nka se kgonang re o leke gore o ba di-responsibility le a e le gore o mogolo e tla ba ena a etsang di-casting o o tla etsa se ha ke gore mm. ba mm. le bona ba ithute go ikemela ba ithute ha o na le motho a o thusang ka montlong o be le motho a o thusang ka montlong go mm. botlhokwa gore o nke nako ya gore o ikhutse o nke nako o tloe mo mmerekong o nke nako o tlowe mo gae o kobele nako ya gago le ha o nka tswa wa e kopana le bagotsi ba gago kampa wa tswa wa ya ko mo batla o fudula for letsatsi fela kampa wa tswa wa ya molong wa ya wa yo iphukela ke wa etsa ntho e leng gore le wena wa e rata ka gore ka nako e nngwe um batho e ba gore go shediwe mmereko ka mogae wa itebala mm, wa mm. itebala wena gore le wena o tshwanetse gore o itlhokomele so go botlhokwa gore o ise nako ele and ga ngata batswadi wa o file gore guilty gore e ka re um now ke neglecta bana ga ke tswa for weekend o ke ba isa ko mama for weekend mm. aa mm. wa itlhoka e nako eo gore o kgone go ba motswadi e leng gore o tlo ba fa lerato a ba fe se ba se tlhokang bana e tlo be mmereki ko mmerekong e leng gore o effective mara ha e le gore ga o itlhokomele wena nka se ba fe lerato lele ga kere ka gore o lapile ga o no ba fa nako o tla e fumana kae nako ya gore o nne le bona mofatshe o utlwa gore go etsagalang ko sekolong o utlwe mathata a bona ka gore ga eno ba teng gantsi ga o ipha nako le wena ya gore o itlhokomele ga o gutla o gutla o na le o ba gopotse o gutla o batla go tseba gore go etsagalang maphelo you come back o relaxed ke kopa ke di bohlokwa thata mm. ke memelele keng ke tlo kopa motlhagisi gore um re re tle re re ka gore nako ke re sile stela o re emetse ee. re tle re re mo bekeng e mm. tlang re bue ka um letsatsi la mme o busy Mm. ke kopa o di kwale gore mme o sentsene a godisa bana um mme o either ko mmerekong o a dira o thapilwe kgotsa o mo businesseng ya gagwe kgotsa o filwe maikarabelo ke managera ko business ya motho o mongwe seo se raya gore ke monga business le ena and and go na le tsona dilo tse tshediang tsa bua ka no tsa dipene le station a re sa shota ka mo tshwanetsa yo gatisa um ka mo o tshwanetsa e mm. eh, tsene mo koleng a tsamaye koloi ka mo ya tlhatswiwa nako e nka gong ditaere mm. di fedile and then um motho o kile mmakalela eh, ke ka e bua e tlo e ba ntshega le wena wa bona se tso ntshega ke se ke bue <laughs> kore ha ke bua ka energy e eh ke a itse energy e tshedi a nang le yona mm. ke a itse ke na le mm. experience ya yona mare go na le tsatsi le le ko bofelong o bo mm. iphitlhela tsatsi le leng fela o lela o sa itse rollelang o itse o lela o sa itse rollelang so ke batla gore o di kwale dilo tsotlhetse gore o o feleletsa o le eng mare ke kopa re e tswale gona anong ke tla bua leng mpotlagetse ke a itse gore ka seka ba gana because basadi ba bantsi ba rwele mm, no ga ona bothata mme re tla etsa beke e tlang re lebogile thata tlhemma rona le kamoso go lebogile nna tlhemmeng thank you memolelekeng memolelekeng ke clinical psychologist yo ai ee basadi ai ke le rulela hutshe shem Motsweding calma, como sou?